bandanya kumviriza ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika isamira na washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero cumi icenda na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda dusamiranirana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu y'ijwi rya amerika no kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose abari uganda mu karere ka kisoro namwebwe muratwumva atankomanzi kuri fm mirongo umunani n'umunani n'ibice icenda ya radiyo ijwi riyobora ku isi hose turi live kuri wezi itatu akaburungu radiyo yacu voa akaburungu com adresi yacu ya instagram youtube na facebook ni voa radiyo yacu ikaze mu kiganiro murisanga cuno munsi mwateguye mukaba mugiye gushikirizwa na joe diane nininahazwe turi live ikiwiriraho muri studio ya gatandatu y'ijwi rya amerika
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranyi aho bitatura
njyewe ndi hano kampala uganda
gende mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
Kaminuza ya Johns Hopkins ikora ubushakashatsi ku kiza ca virusi ya corona ikanagitanga ko amakuru ku mwanya ku mwanya mu biharuro vyayo vyo mu gatondo kuno wa gatatu ku masaha ya Washington DC yerekanye ko amaze kwandura umugera wa corona muri rusange ari miliyoni ijana na mirongo itandatu n'indwi n'ibihumbi birenga amajana umunani abo imaze guhitana kuva yakaduka kugera ino saha ni miliyoni zitatu n'ibihumbi birenga amajana ane aho ni ku isi hose iyo kaminuza ifise icicaro mu gisagara ca baltimore hano muri leta zunze ubumwe za amerika mu biharuro vyayo vyo kuri wa gatatu mu gatondo yemeza ko amerika ikiri imbere mu bwandu no mu mpfu ku isi hose muri leta zunze ubumwe za amerika muri rusangi amaze kwandura ni miliyoni ibihumbi mirongo itatu na bitatu n'ibihumbi birenga ijana mu gihe abo imaze guhitana ijana barenga ibihumbi amajana atanu na mirongo icenda n'amajana icenda na mirongo ine ubuhindi buza ku murongo wa kabiri mu bihugu bivugwamwo ubwandu bwinshi abanduye barenga imiliyoni mirongo ibiri n'indwi n'ibihumbi ijana abashengeye bakaba ibihumbi amajana atatu na cumi na kimwe n'amajana atatu na mirongo umunani n'umunani uretse muri ivyo bihugu bibiri biza imbere mu bwinshi bw'impfu n'ubwandu bwa covid ya cumi n'icenda ahandi vyifashe gute tuvuze ahandi ni aho uriko ukurikira ijwi rya amerika aho uherereye haba mu rwanda mu burundi muri kenya aho ariho hose urugamba rwo gutuza uwo mugera rugeze hehe aho uherereye ubushakashatsi hari gishasha butangaza utu tubazo turi mu two tuza kugaruka ko mu kiganiro muri isanga cuno munsi ni ikiganiro ahanini dukoze ngo tugamburukire abakunzi b'ijwi rya amerika abatari bake badusabye kuwa gatatu w'indwi iheze kwazanira muganga abishura ibibazo bitandukanye bafise kuri ino ndwara igejeje habi isi muganga twatumire rero si uyundi ni arsene nzobandora umuhinga mu by'indwara zandukira no gucandaga dr arsene asanzwe ari cegera c'umukuru w'ibiro bijejwe gukinga indwara zandukira mu karere ka kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bw'igihugu ca Suwede dr harsen anavurira ku bitaro bikuru vy'ako karere ka kalmar mu gisata citaho indwara zandukira muganga arsen nzobandora ikaze ku jwi rya amerika kandi mwakoze kongera kuduha akanya kugira ngo tuyage
Eh, ndabaramutsa mwakoze namwe ku butumire yego aho muri Suwede mumeze gute ikiza ca virusi ya corona cifashe gute kibagejeje
inka muri suwede eh, turashima turakomeye ikivyerekeye ikiza ca ca covid cumi n'icenda naco nico kimwe n'ibindi bihugu bit- bi- bituye mu mubare w- w'iburayi Eh, twararonse ibiharuro vyinshi mugabo ubunye biratanguye kumanuka ku mvo zitandukanye Mm. no ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika mu gitondo ndaba amakuru ku mateleviziyo atandukanye bavuze ko ibiharuro byagabanutse nubwo umuntu yumvise umenga ni byinshi ako gahengwe kariko karatangwa n'iki mu bihugu byari byaravuzwemo umugera mwinshi ga docteur
Eh, aka gahengwe ahanini kava ku bintu bitandukanye hariho ingingo zagiye zirafatwa n'ibihugu kugira umuntu akinge abantu ntibaze baranduzanya ibyo nabyo hariho ibihugu byagiye biratandukanya uro- biratandukana uravye ibihugu uko bitandukanye hariho abagize amategeko akaze yo kuguma mu rugo hariho abandi barondeye ubundi buryo bwo gukinga abantu ugasanga abashobora gukorera imuhira bakorera muhira bagakoresha izi mashini nyabwonko mu- mu buzi bishoboka Ah, hanyuma abandi nabo ugasanga bababuza guhura n'abantu bashasha Eh, hanyuma ikindi naco rero arico gifise eh, akamaro nyamukuru ni uko ibihugu byinshi nko byo muri uyu mugabane wa buraya na amerika i- ibintu byo gucandaga aba- abanyagihugu baho bigeze kure nibyo novuga nyamukuru biriko biratuma agahengwe kaboneka Mm. Ego, ah, turaza kubigaruka ko mu mwanya uri imbere uko ikiganiro kiza kiritera tugaruka ahanini n'ishirwa mu ngiro z'izo ngingo zitandukanye kuko hariho n'abavuga ati ingingo ziriko zirafatwa zishobora no gutuma isi isubira inyuma mu gihe hariho abatarijukira incanco ariko imbere yuko tugera ngaho hari benshi ngira ngo unye korona barayizi barayitahura twibutse muri make ingwara ni nyabaki ifata gute umuntu ayigwaye aza kumenya yuko yagwaye korona gute ga dr Arsene
iyi ndwara nk'uko benshi bagiye barabigaruka ko ifise novuga amashusho atandukanye ko hariho abagwara bakagira ibimenyetso byoroshe n'abandi batagira ibimenyesha ibimenyetso na bikeyi hanyuma rero hagaca haba n'uwundi mugwi mutoyi bagwara bakaremba ugasanga bakeneye kuvu- kuvugwa mu bitaro baga- bagakenera n'imashini zibafasha guhemba mugabe ibimenyetso nyamukuru ni ahanini n'ubushuhe ni inkorora eh, hanyuma hariho n'ibindi bimenyetso rero bifatira mu bindi bice by'umubiri kubera uwo mugera ufata i- ibihimba by'umubiri bitandukanye hariho n'abagira ibi byo kumeneka umutwe bakagira i- ihinduka ryo ku mubiri hanyuma abandi nabo ugasanga baragwaye no mu nda ahanini ibimenyetso nyamukuru ni ibyo umuntu yavuga ni ibintu bijanye no guhema aho niho hari benshi bagira ikibazo gikomeye abo ni wa muce wa mbere mwari mutubwiye ko ari ibiri mico ya mbere i- i- i- i- i- yungene umuntu ashobora kumenya ko ayigwaye ivyo ni ibimenyetso ngira ngo biboneka ariko munanavuze ati ibimenyetso birashobora kutigera biboneka ku muntu ayifise bikagenda gute ararwara ntazo kwigere amenya ko yayigwaye
yego hariho abatabimenya kuko ata kimenyetso na kimwe bagira kuko u- ha- hanyuma ikindi naco ikindi kigora cane cane mu bantu bari nko mu bindi bi- mu bigabe y'isi usanga hari izi- ivyo bimenyetso bi- birasa ku ngwara nyinshi zitandukanye ushobora gutandukanya ingwara y'akamangu gasanzwe kajya mu bita mu kinokonoko giripe canke naho eh, na- n'ibindi bimenyetso bitewe n'izi ndwara z'imigera kuko benshi bafatwa bashuha bam- abandi bagakorora abandi bakameneka umutwe bakababara mu ngingo ivyo ni ibimenyetso bisa- usanga bihurirwako ku ndwara nyinshi nico gituma nk'ubu umuntu kugira amenye neza ko ari ari yagwaye i- intumbero nyamukuru ni uko yumvise afise ibimenyetso meni ivyo yu- yuko yipimisha Mm. kuri uyo a- atagira ibimenyetso na bikenya arashobora kuyitanga iyo asanzwe ayifise kuri we arayandukiza
barashobora kuyandukiza mugabo ntizan- ntibandukiza co kimwe n'abajya bafite ibimenyetso Mm.
kuko intumbero nyamukuru yo kwandura ni aba bantu baba bashuha bagakorora kuko mm, aya ma- iyo umuntu akoroye u- aya mate aza araza ni abantu ba niyo- ni- abo nibo bandukiza cane Hagaca- bijya by'uko umuntu ashobora kwandura akoze akoze ahantu uyundi yakoze birashoboka mugabo siyo ntumbero nyamukuru abantu banduramwo abantu bandura akenshi kuko begeranye hanyuma hakaba hari uwo ufise uwo mugera ariko arahumeka hakazaraza utwo tu- duce duto duto tuza mu iyo umuntu ahumetse canke akoroye aho niho abantu benshi bandukiye mugabo rero ico twabonye ni uko ugiye gupima aho umuntu yakoze atakaravye atagize isuku ry'intoki nawe nyene uwo mugero bashobora kuwusanga umugabo ico iyo siyo siho abantu benshi banduriye naho ugiye kubiraba ba- umuntu yoshobora kwandura uciye muri ubwo buryo kuko bisaba yuko umuntu aba yakoze aho hantu hanyuma akikora mu mazuru canke mu kanwa canke ahandi atakaravye urundi iyo iyo nzira ica iba ndende nico gituma benshi batandura muri iyo ntumbero mugabo intumbero nyamukuru ni abantu bahurira hamwe ari benshi ahantu usanga hada- hatari impemu zikwiye hanyuma bakaba begeranye harimwo aba- abafise uwo mugera aho biroroha biroroha ko banduzanya hamaga muganga uwo mugera um, ukaza kumara umwanya ungana guta ahantu nk'ufashe ku gikombe nawe ukagifatako canke nkakora ahantu undi akaza kuhakora umara umwanya ungana gute ku- kuhakoze n'u- n'uwaraye ufise Ah, urumva aho- aho bigoreye birava no ku ico kintu umuntu yakoze koko gikozwe mu giti canke mu eh, mu cuma canke muri plas- muri plastique mugabo akenshi bi- bimara nko nk'iminsi nk'i- ku- i- usanga aho bimara umwanya munini ni nk'iminsi nk'itanu Mm, urumva ni myinshi ngira ngo Mugabo hari- hari aho bimara umwanya muto mugabo iciza caho ni uko ugize isuku ry'iminwe ugakaraba n'isabuni hari ikibazo ugitoreye inyishu Mm.
nicyo gituma mwabonye mu mahimiriza bagiye baravuga ibyo gukaraba ugasanga ahantu hose bahashize amazi n'isabuni canke ufise burya buryo bundi bwu bakoresha bw'iyi miti umuntu ashobora gusiga ku ntoki Bira- birafasha cane birakinga Mhm. nuko rero uh, muganga arsene tu mu kiganiro uh, muri isanga cuno munsi twemera abakunzi b'ijwi rya amerika ko tubaha umwanya ukwiye bakabaza na cane cane ko twari tumaze umwanya munini dukora mu mihana yacu ntidushobore kuhamagara nk'uko twari dusanzwe tubimenyereye muri muri isanga basabye ko bubabaza ibibazo bitandukanye ku kiza ca virusi ya corona ku bari ku mirongo ya telefone turahera kuri patrice patrice ikaze ku ijwi rya amerika
Eh, na mahoro ego turashima uhereye patrice
ndi muri zambia zambia mucahe igihugu mucahe igisagara ntunga umburane
Eh, mu gisagara bita eh, cyongwe Mhm. aho congwe Yeah.
umugera wa korona wifashe gute muri mi- kino gihe Oh, twe bisanzwe twumva nyine ku matwi mugabo habe nyine himiriza mpatse amashopu Mhm.
bakabahimiriza ko boshira amazi hanze y'ishopu kugira abakiriya baze binjira bakaravye Mm.
mugabo byagiye bicika intege buke buke saba umenga nta nguvu bafite nk'umenga itari yagabanutse Mhm.
yego nuko rero twagutumiriye muganga arsene kugira ngo ashobore kwishura ku bibazo vyawe ufise bitandukanye akazi kiwe akarangurira mu gihugu ca suwede muri kumwe eh, baza akabazo
Eh, nagira mbaze ku bintu bijyanye n'urucanco Eh, none bigenda gute ko umuntu yabaye vagise akongera akandura biba byagenze gute
Eh, murakoze Kandi ikibazo- ico kibazo
Eh,
Eh, ku vyerekeye incanco mu bisanzwe ivyo gucandaga ukuntu bigenda
eh, umuntu agerag- umuntu a- umuntu aha mu mubiri ikintu gisa ni- n'igitera iyo ngwara kugira umubiri witegure wongere utegure n'abasoda bogwanya iyo ngwara igihe umuntu wo- uwo mugera utera iyo ngwara wo- wo- wo- wokwinjira mu mubiri
yego rero ugiye kuraba intumbero intumbero y'incandago si iyo kugira umu- si iyo gukinga kugira umuntu ntiyandure gusa hariho n'in- Mm.
n'inkingo umuntu afata kugira ngo niyo yandura ntarembe canke niyo yandura ntagire imigera myinshi ku buryo ashobora kwanduza eh, kwanduza abandi rero urumva ahanini iyo umu- naho umuntu yogwara hanyuma ntarembe ngo ngo have ngo have ashengera canke ngo ashobore kwanduza abandi bantu benshi urumva ngaho umuntu umuntu aba ya- umuntu aba yaronse akamaro k'urucandago hanyuma naho icerekeye incandago naco abantu bacandaze bose abo umubiri umubiri ntukora abasoda bangana kuko hari ibindi bintu biva n'uwo mubiri wawe ukuntu uba umeze ko ushobora gu- eh, gukora abasoda bakwiye cyane ko atazindi ndwara ufise canke no kuraba n'imyaka uba ufise igihe we- igihe ucandazwe kuko dusanzwe tubizi yuko nk'abantu bari kubarigira mu za bukuru usanga n'aho batandaga badakora abasoda bakwiye kugira ngo bashobore kubuza uwo mugera kwinjira mugabo iyo iyo washoboye kubatandaga birashobora gutuma n'aho bagwara uwo mugera batawugwara ngo barembe cyangwa ngo have bahitana urumva ibyo gucandaga rero n'aho umuntu yogwara yatandazwe be- biramugirira akamaro kuko ataremba cyangwa ngo agire imigera myinshi ashobore kwanduza abantu benshi iyo yagwaye
Okay. Asante kwa kwanza kumo kanyishira.
yego
Mwebwe nko ku bihugu byafashijwe neza ibintu bya vaccination dushobora kuba baba bagira ingaruka zo kubu- zo kurwara cyane bivanye no kubera ibintu byose biba- biba byamaze kuba nka vaccine usanga corona virus yibanze muri ibyo bihugu bitanga vaccine usanga birasinzikaye
I- ivyerekeye in- imigambi yo gucandaga mu bihugu bitandukanye ico ni ikibazo abantu baba bajejwe amagara y'abantu mu ivyo bihugu eh, ba- bategura kuko kugira umuntu afate ibintu akora mu gihugu araraba ati ico kibazo uko kingana mu gihugu ni ibintu byinshi umuntu yiga kuko nibaza yuko benshi n'abo batabifata ubu nibaza ko no- mu minsi iza bashobora kubona ati bya bintu birakenewe gucandaga kuko usha- ushaka yuko iyi ndwara tuzoyigwanya tukayitsinda ku isi yose bizosaba yuko twese aba- yuko abantu bose bacandagwa kuko ufise abanyagihugu badacandazwe uzogira ibibazo kuko ha- bagwariye bagwariye ari benshi rimwe ibitaro biruzura cyangwa ukabura aba- abakora ngo bateze imbere igihugu izo nizo ngaruka mbi za nyuma zishika uko ugiye kuraba nk'ibi bihugu byafashe amategeko akaze ikintu ki- kinini batinya ikintu ikintu kinini batinya byari uko abantu benshi bagwarira icyarimwe ugasanga ibitaro ntibishoboye kubakira urumva rero nibaza yuko ni nawe umuntu atoba yarafashe izo ngingo zo gucandaga ubu nibaza ko benshi benshi ni kubera bagira bati rindira turabe ukuntu biriko biragenda hanyuma eh, dushobore gufata ingingo nibaza ko ibihugu byinshi bizoza biraza mu nyuma
murakoze cyane ego urakoze cyane patrice ngaho zambia congwe ugira umunsi mwiza
okay merci beaucoup.
ego ku murongo wa kabiri wa telefone turi kumwe na david david ikaze ku ijuru rya amerika
murakoze cyane nongeye kwishimira kumvikana twese rya amerika muri isanga muri muri isanga natwe turaryohewe gusura ku kwakira uherereye ga david
eee n'ibisanzwe ndi mu rwanda hafi nka ngoro kwimbuye Mhm.
eee nashaka kubaza umutumirwa eee nagize amahirwe yo guhabwa urukingo rwa rwa covid nineteen Mhm.
ariko eh, guverinoma yacu y'u rwanda yakomeje kudukangura kwambara agapfukamunwa neza gukomeza guhana intera gukaraba neza intoki ariko kugeza ubu ntabwo ndabitahura ni iyihe mpamvu umuntu ahabwa urucanca ariko bagakomeza kumubwira ari amabwiriza nyine kwirinda ibyo byose nari maze kuvuga ruguru Eh, noneho ikindi kibazo cya kabiri nagira ngo nsubirize rimwe kuri telefone Eh, asobanura gute eh, twabonye yu- yuko ha- haje kovide ngo y'icyiciro cya kabiri rimwe noneho igera muri afurika y'epfo ndetse no mu buhinde tumaze iminsi tubona bamerewe nabi cyane kuruta mu gihe cyashize ese yadusobanura gute itandukaniro riri riri hagati ya kovide 19 twamenye mbere eh, niyo bari kuvuga ko yaje ari icyiciro cya gatatu ni utwo tubazo nari nzi ugume ku murongo dr arsene nzobandora ijambo nirwanya
Eh, murakoze cyane david I- ikibazo cyawe uti mm, bariko baratandaga mugabo n'iyo umuntu ya- yaronse urucanco bamuhimiriza kuguma mm, yi- yi- afa- akoresha agapfukamunwa canke yirinda kubonana n'abandi nk'uko nayihe- nishuye uwaheruka birashobora gushika yuko abacandazwe bashobora bashobora kuba bafite imigera n'aho baba bataba bagwaye Mm, ugasanga ubirabye nka- nk'aba- bahuye n'abandi bantu bataracandagwa canke bajya navuze bafise abasoda batameze neza mu mubiri bajya bagwaye bajya bashaje ugasanga barashobora kubanduza hanyuma ikindi naco umuntu ategereza kuraba imbere y'uko akuraho izo ngingo umuntu aba yafashe naho umuntu aba yatanguye gucandaga bisaba yuko abanyagihugu benshi muba mwabacandaza nibyo bituma uwo mugera utaba mwinshi mu gihugu bisaba yuko umuntu aba yatandaze nk'abantu bari hafi ya mirongo itandatu mirongo irindwi ku ijana niyo umuntu atangura kubona ati umugera watanguye kugabanuka rero ibyo biharuro nabyo mu bihugu byinshi ntibarabishikako nicyo gituma umuntu agira ati bandanya rero mukoresha ubwo bupfukamunwa mubandanye mugerageza kutahurira hamwe muri benshi niyo muhuye mukareka kwegerana icyo niyo niyo ntumbero nyamukuru ya mbere ituma babikora hanyuma ikindi kibazo nawe yari abajije ati hariho ubwoko bwinshi twumva hariho ubwa mbere bwaje ati mu nyuma turumva yuko muri afurika y'epfo bafise ubundi hanyuma ubuheruka muri mu buhindi nashaka kukubwira yuko izi ndwara z'imigera twita amavirusi ziguma zihindagurika nk'uyu mugera wa kovide ugiye kubiraba urahinduka nka kabiri mu kwezi rero iyi migera akenshi hari aho ihinduka yoroha igahera muri icyo tumaze kubona kuri uyu mugera wa kovide cumi n'icyenda kugera ubu ukuze urahinduka twabonye nk'ibi byo mu bongereza cyangwa muri mu buhindi twabonye ihinduka ugasanga ahubwo biroroshe ko abantu bandura byoroshye iyo niyo ntumbero nyamukuru nayo ahandi umugera usa kwa kuwundi mugabo ugasanga hariho rero akarangamutima kagiye karahinduka gatoya nibyo bituma rero ubwiza ubukari cyangwa ubukari bugabanuka mugabo kugera ubu uko wagiye urahinduka turabona yuko ubukari buracari bwa bundi ahubwo busa n'uko biworohera gukwiragira mu bantu
nuko david watomokewe
yego nta kibazo urakoze cyane ngaho mu rwanda ukomeze kwirinda kino kiza cya virusi ya korona nubwo watubwiye ko wacandaza urumva ko hari igihe gishobora kugufata
yego ntegereje dobe ya kabiri ntabwo ndayibona ariko ndakomeze kwirinda nta kibazo ni ugukomeza kwirinda hanyuma muganga tugarutse kuri ibi tubwira ati umugera urashobora guhinduka nka kabiri mu kwezi urucanco none rwatowe ubumwe uranatubwira n'incanco zihari ingene zingana ntizishobora guhangana n'ingene zizoza zirahindagurika n'ungene uwo mugera uza urahindagurika canke bizoza biraba ngombwa ko n'izo ncanco zihindagurika nazo nyene
turabye incandago zihari ubu hari igipimo umuntu ashobora gupima arabona yuko hariho hari aho hariho ihindagurika ryatumye kuri zimwe ku gipimo tugira ibiharuro bigabanuka mugabo aho bigoreye ibi bintu byo kwikingira umuntu ariko arabipima usanga hariho ibintu umuntu adashobora gupima mugabo icyiza cy'uko warigeze gucandagwa naho naho umugera wohinduka haguma hariho haguma hariho akantu kagufasha kubera umubiri haguma hariho ibintu bisa nk'uwo mugera ntibihinduka byose ku buryo rero naho umugera wohinduka warigeze gucandagwa birakugirira akamaro ntumera cyo kimwe n'ujya muntu atarigera acandagwa na rimwe iyo niyo nyungu ya mbere hanyuma ikindi nacyo bigiye birahindagurika gutya umuntu arashobora guhindura izo ncandago akongeramwo ubwo buce bwagiye burahinduka kugira ngo aguma afise incanco zihuriranye zihuriranye n'iyo migera uko yagiye irahinduka iciza ni uko izo ncandago zisanzwe zihari hageze ko umuntu abonye hariho imigera itanguye kugajura bizokoroha kugira umuntu yongeremwo kwizi zihasanzwe aronke urucancuro rushobora gufasha iyo migera yindi nicyo cyiza kubera zisanzwe zihari umuntu mwawe uraze nk'izi nshansho za fayiseri na moderna izihinye ushaka kongeramo ushaka kongeramo nk'icyoba cyahindutse ntibisaba umwanya munini usanga bisaba nk'indwi nka zitandatu
teogene wihangane gato turazi ko tuguse ku murongo wa telefone ariko muganga k'akabazo kanje kandi ubunye hari incanco zingana gute
incanco dufashe izimaze kwemererwa ahangira mfate izimaze kwemerwa na oms yego mhm, izimaze kwemerwa na oms ni zitandatu mm, mugabo hari izindi rero usanga eh, baramaze gutanga ivyemezo mugabo batarafata ingingo yo kuzemerera mm. nuko rero teogene wakoze kwihangana ku murongo wa telefone twashaka kubanza guheza ku kabazo twari twatanguye ikaze ku ijwi rya amerika turi kumwe na muganga dr arsene nzobandora kugira ngo abishure utubazo twanyu uherere hega teogene
murakoze cyane bitoroheye ndi mu rwanda Mhm,
narenze iki kibazo kigira gutya mhm,
nshaka kubaza muganga twumva ibigendanye n'inkingo Eh, urukingo rwa kovide bavuga ko byakagombye kuba ari inkingo ebyiri ariko hari n'abatarafata rumwe ikibazo ndi kwibaza iyo ndwara mubona izakira vuba nimba hari no- niba hari kugaragara umubare nyamwinshi w'abantu utarabona n'urukingo n'uru na rumwe kuva iyi kovide yatangira kuvurwa runo rukingo rwa rwa kovide
mhm.
Mm, ndetse ikibazo nari mfite nshaka kubaza muganga
muganga Eh, mhm, mhm.
Ni- nimba natahuye neza ikibazo ugira uti iyi ndwara ubona izohera vuba i- hanyuma i- ukabaza n'ibyerekeye ukuntu umuntu yoyikinga Me- mu- izi ndwara z'imigera izi mu bisanzwe ziragoye guhera iki ikintu cya mbere gishobora gutuma zihera canke zigabanuka ntizitere ibibazo mu mu banyagihugu umuti wa Yego.
mbere ni ni uko ni uko umuntu ashobora gucandaga abantu benshi bashoboka mugabo uravye nk'iyi nk'uyu mugero uko umeze umuntu acandaze sinibaza ko azocandaga kugira ngo uwo mugero uhere gose mugabo umaze gucandaga abantu benshi bakaba baramaze kuronka incanco biratuma ibi by'uko umuntu abantu bagwara bakaremba umuntu agatuma i- umu- afata aya mategeko y'uko abantu baguma imuhira canke ababuza kugira umuntu ashobora kuyakura umugabo bizosaba ko umuntu azoba yacandaza abantu benshi ku isi bashoboka hanyuma ikindi gishobora gushika naco nyene komu uyu mu- iyi migeri ihindagurika irashobora guhindagurika igahindagurika yoroha iga- yo nyene igataba iki- ikiheza mugabo iyi- uyu mugeri usa n'iyi migera yindi itang- itanga izi ndwara z'ibicurane Ak- nk'uko usanga abantu bagira ibicurane hanyuma bigahera hanyuma bikagaruka igikuru ni uko umu- baba barakingiwe bataremba cane riri kugira ngo umuntu afashe rero ko abantu bataremba cane i- inzira ni imwe niyo gucandaga benshi bashoboka sinzi yuko nishuye ikibazo cawe nimba hari ikindi wongera ko urashobora kucongera
none se muganga
yego ikibazo ni inkingo ziba zitari kuboneka zishobora kuba Eh.
zinahenze zifite ikiguzi kiri hejuru ugereranyije n'abaturage baba bakeneye gukingirwa mba Yego, mbona ndabyumva.
kugira ngo iyo ndwara izaze nk'iyicogeramo
Eh, hari ibintu bizagorana cyane bizafata igihe kinini cyane kirekire
yego ibyo uvuze nibyo ubu unye nico abantu bajejwe amagara y'abantu ku isi bariko baragerageza gukora ba- bagira imishikirano n'aba bakora izi ntandago kuko urumva izi ncanco zikenewe n'abantu bari ku isi nabo bose nabo ni benshi urazi nk'aya ma nki- nki- nk'aya mashyirahamwe akore- akora izi ncandago ntashaka gukora incandago zose zikenewe mu mwanya umwe ibi ibi ni ugu- ni uguharura yuko u- ibi byo gucandaga bizobandanya nk'im- eh, bizobandanya imyaka myinshi ntibizohera uyu mwaka turimo no mu mwaka uza Zo- eh, umuntu azokenera gufata igihe kirekire mugabo igikuru ni uko twese du- dutangurira rimwe hanyuma umuntu yatanguye gucandaga ibihugu byinshi nk'uko wabibonye no ngaho mutuye batanguye gucandaga abantu abantu babona boremba gusumba abandi aho ndi kumvuga nk'abantu bashaje abantu bafite izindi ndwara zotuma baremba ico nico nyamukuru kuko nk'uko nakubwiye bajya abandi bakomeye canke bakiri bato bagu- niyo bayigwaye bataremba canke no kubimenya ntibabimenye abo ntibyihutirwa igikuru ni uko batanguye gucandaga bahera kw'abo bantu bafite a- amagara make eh, kugira ngo umuntu abakingire ko ba- ko bagwara ngo ngo ba- ngo umugero bava bahitana nico yamukuru n'ayandi ni ukwitegura yuko bizofata igihe kinini kugira dushobore gucandaga abantu bo- bo- abantu benshi bari ku isi
muganga akabazanira imiti ka nyuma usongora kugira ngo twakire na deogratias ari ku wundi murongo wa telefone nyarutsa mhm.
nari mfite akabazo gato cyane ni ibihe bihugu bizwi biri gukora urwo rukingo
sinumvise ikibazo neza ubajije ibihugu biriko birakoresha izi nkingo biri gu- eh, biri byabashije kuzikora neza zemewe na wemewe
izimaze kwemerwa na OMS hari iyi hariho aya mashyirahamwe nayo akorera mu bihugu byinshi hariho nk'i- nk'iyi ya mbere yatanguye yatanguye kwemererwa yari iya Pfizer nayo ye- yakozwe n'ishyirahamwe ryo muri Amerika rifatanije ni- ni- n'iyindi yo mu Budagi hakaca haba n'iyindi rero ya y'abongereza na mugabo nawe nyine iravanze usanga ari i- i- harimwo imitahe y'ibihugu bitandukanye hakaca haba n'iy'ubushinwa hariho nayo nyine baramaze kuyemerera eh, hariho iy'abarusiya nayo nyine baramaze ntibarayemerera mugabo baratanze baratanze ibimenyetso nibaza ko bazoyemerera vuba ahanini ni ibyo mugabo mu bihugu byinshi baramaze kuyikoresha kuko igihugu cose kirigenga mu bisanzwe ku vyerekeye kwemera imiti ibihugu byinshi Mm.
usanga bifite ugwe- urwego rujejwe kwe- kwemera mugabo urumva nk'ibi bihugu by'iwacu usanga usanga bidafise uburyo n- usanga kenshi barindira barindiriye ko zemewe na OMS niho bi- niho biborohera no kuzironka
yego Mm. urakoze cyane teogene ngaho mu rwanda agira umunsi mwiza
murakoze cyane nawe ego deogratias ikaze ku ijuru ry'amerika
murakoze cyane nawe uherereye hehe
inagomba ndabaza ikibazo uherereye he ga deograsi
ni mu cyahoze mucankuzo mu gihugu c'uburundi duga ku ijambo
rero ngo ndabaze utu tubazo tubiri Mhm.
korona virusi hamwe na kovide cumi n'icyenda Mm.
ndashaka muntandukaniriza ibyo bintu bibiri hanyuma ikindi kibazo nagomba mbaze muganga nagomba ndamubaze imiti ihera kugira ngo umuntu atangure kwanduza abandi murakoze ibibazo byawe byaribwe yego guma ku murongo akwishure muganga arsene yego ura- urakoze cyane deogratias umucankuzo E, umuntu iyo avuze kovide cumi n'icyenda aba ashatse kuvuga indwara iterwa n'uwo mugera witwa koronavirusi iyo izo koronavirusi nazo ni nyinshi iyi iyi nye fi- bayise cumi n'ice iyi ndwara bayise cumi n'icyenda kubera ari ubwo bwoko bwa bw'iyo koronavirusi batanguye kububona ubwa mbere icyo cyari ikibazo cya mbere urumva hariho umugera hakaba n'indwara i- uwo mugera utera korona virusi ni uwo mugera hanyuma kovide cumi n'icyenda ni iyo ndwara iterwa n'uwo mugera hanyuma uti umuntu atangura kwanduza ryari I- ibi yinya aho bigoreye umuntu atangura kwanduza imbere y'uko nawe nyine agira ibimenyetso kuko era iyo umuntu yaronse uwo mugera mu mubiri uca utangura uca utangura kugwirirana uza gutangura gushuha canke gukorora uza ufise mu bisanzwe uza ufise imigera myinshi mwo- mw'ibi bihimba vyi- vyo guhemeramwo nico bituma rero akenshi akenshi bajya nka bajya muba mwa- muri hafi abo mubana mu nzu canke abo mukorana eh, urashobora kubanduza wowe imbere y'uko utangura kugira ibimenyetso kubera umunsi umwe canke iminsi ibiri imbere y'uko ugira ibimenyetso umuntu ap- umuntu yapimye yapimye ucu- usanga ufise ufise imigera myinshi rero akenshi umuntu atangura kwanduza im- i- umunsi umwe canke ibiri imbere y'uko agira ibimenyetso hanyuma akaguma yanduza gushikaho gu- gu- gu- ah, nk'indwi imwe irenga ah, eh, yatanguye kugira ibimenyetso
watomokewe deogratias
ndamurikira abakiriya twifigire muduhaye urakoze cyane mbe none ngaho onye mucankuzo byifatishe gute vya covid ga deo
icyahido ntabwo numva mu karere iwacu hameze neza
Ah, So, nta bantu ndumva batoye izo ndwara ku mavuriro atandukanye mm,
Mm, bimeze neza kandi kuyikingira nyine bibandanya nk'uko byatanguye murambara udupfukamunwa ubu eh, tujyanye nyine ba- babandanya batwambara abagwaye cyo kimwe n'abaganga Mm,
Eh, bimeze neza byaho mperereye
twambara abagwayi n'abaganga gusa abanyagihugu muri rusange nabo gute
ego Ah, abanyagihugu muri rusange ntatwo bambara
abanyagihugu ba- biravana n'amakoraniro barimo Eh,
Eh, uri mu mirimo yiwe ari mu gihugu ushobora gukambara
mm, eh, barakambara eh, nk'ubwe ha- bakambara nk'ubwe nk'ubwe hari amakoraniro y'abantu benshi
urakoze cyane ubwire umunsi mwiza ngaho mucankuzo rero
kuko namwe mutikamo ego ijwi rya amerika washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda turacari mu kiganiro muri isanga mwumvise turiko twishura ku bibazo ni muganga ariko aravyishura kwe muganga arsene ariko yishura ku bibazo vyanyu vyerekeye umugera wa corona turafise na jeremy kurundi murongo wa telefone jeremy ikaze
ego mwiriwe neza twaramutse turaza no kwirirwa twe haracari mu gatondo gato
Oh, Eh, hanyuma jewe uherereye he imbere yo kugenda imbere yo kuvuga uduka ku ijambo
yewe uye tuzana n'umunyasiriside muri afrique du sud amaja he
johannesburg aho aho ngo havuga ngo biturire mu mafaranga yari agenewe kuzogwanya umugera wa, s- wa corona
ego nakibona uko nyene yagira ibintu twasabye turirayo nyene mu butegetsi turi kumwe ko kwirekura giti iwacu Ah,
ego nuko rero twagutumiriye muganga arsene ngo yishure utubazo twawe
turi gukora icyacu mfise Mm,
ye umugera wa coronavirus watangiye ndino ndino mu kazi afurika mhm.
ndabo jewe aho nsanze nkorera nkorera muri alimentation yaciye amajuru cyane gose Eh,
ukuvuga ino ubwambere bitanguye ntibambuze udupfukamunwa mugabo imbere yaho ntibabaye kuko kubyamba babinegije babizamwo bara kubyambara mm,
iyo rero ubu nguma nakira abantu benshi benshi benshi bagiye ibihugu bitandukanye baba muri alimantasiyo kwiga abantu benshi cyane rwose mhm.
mugabo jewe n'ubu ndi- ndi- ndi- nipimishije ndi- ndakomeye Mm,
iyo rero njyana nkibaza ikibazo gikurikiranye none umugera wawe wa coronavirus ufata gute cyane urihe nta wumihe rero abantu dukorana tukagenda tukiba dukagira nziza mbona ikibazo bagira ibindi kabisa
reka muganga kwishura dr arsene ego murakoze jeremy utije nimba natahuye neza ubuze uti nkorera ahantu ha- hagenderwa n'abantu benshi uti bamwe hari abambara ubupfukamunwa abandi ntibabwambare hanyuma uti uwo mugera nde- ndawipimisha mugabo ntawo ntawo baratora rero uti je ni sinzi ko uhari n'uko utahari
yego Ru- nimba nabitahuye neza urumva iby'uyu Mm.
mugera nk'uko nakubwiye kwipimisha bya gipimo wipimisha yerekana Mm.
yuko ata mugera ufise aho wawugira nk'uko nakubwiye hariho abawugwara ntibagire ibimenyetso
yego hanyuma ikindi naco kugira ngo bakwanduze ni uko baba baje abagendeye aho hantu uri bakahaza nabo Mm.
bagwaye nayo Eh.
bumva byiza iyo hari amwaje amategeko abantu bazi ko hari ikiza nicyo gituma duhimiriza abantu yuko bagwaye baguma muhira bakagerageza kureka kuja kuja ahantu hateranirwa n'abantu benshi ico ni kimwe hanyuma n'iyo baje Mm.
naho ni ukuraba abo bantu ko Eh.
ko baba bakwegereye canke nimba bakwegereye nabo umwanya bahamara kuko n'aba agwaye akahaca ari umunota umwe canke ibiri bi- hari aho bisaba umwanya munini kugira ushobore kwandura kuko kuko urumva bi- birava no kuri no ku bwinshi bw'imigero umuntu aronse kugira yandure n'ahandi ku n'ahandi uyu mugera nk'uko nabivuze hariho aba- hariho aba wandura ntibagire ibimenyetso hariho rero ni- ni- n'ibintu bitegerezwa gukwira kugira umuntu yandure ipfa ko uwo muntu muhuye aba afite imigera myinshi hanyuma mukamarana umwanya munini kandi ahantu ah, ibi- ahantu hakunda kwandurira abantu benshi n'ahantu hatoya hanyuma mukamarana umwanya munini hanyuma bigasaba bikava rero n'uwo muntu n'uwo muntu aba afise uwo mugera nawe imigera afise ukuntu ingana kuko benshi banduza benshi banduza hajya bagitangura bafise imigera myinshi nk'ubunye nk'iyo n'umuntu ntaba yararwaye korona mugabo mugahura haciye iminsi myinshi uwo ntaba acanduza co kimwe n'uwo muhuye mw'ijya minsi ya mbere nayo akenshi akenshi nabo hari nabo baba bameze nabi ku buryo atari abo baza gu- gusuma aho musanzwe mukorera rero ikindi nacyo gishoboka ni uko ushobora kuba warayirwaye ukaba atabimenyetso wagize nawe bisaba ko umuntu agira ubundi bwoko bw'ibipimo atari mena bujya bapima babapima nga- kugira barabe ko umuntu afite ingwara hariho ubwoko bwo gupima abasoda hariho ubwoko bwo gupima abasoda barwanya uwo mugera nimba buhari ura- ura- urashobora gu- urashobora ku- ku- kubupima ukaraba mugabo si ni- ntibukwiragiye ahantu mu bihugu byinshi
ama ikibazo kigatanga ingo mu nyemerera kandi
Yeba- Duga ni- ku duga ijambo.
ku ijambo
eh, ni ukuvuga baduhaye ingene umugabo wakona wandura
yego
nyine agomba kubaza yuko umuntu nku- nk'umumaheranyi muramukanije yuko uzakwanduye mu ngira ngewe ko umuntu awugwaye afite amahera akayaza ayafite mu bintu akaguhera nawe ukayakorakora ariko umuntu uzakwanduye mu ngira wakona byiza
nk'uko nababwiye ibyo kwandura nyamukuru ni ibi byo guhumekanira ko hanini ko niho haza imigera myinshi irimo ibi bihimba duhemukira ibi byo kwandura uciye ku ntoki bisaba yuko uwo muntu aba yikoze mu- ku munwa cyangwa mu mazuru hanyuma akakuramutsa nawe ukaca wikora ku munwa cyangwa mu mazuru naho nyine afise imigera myinshi urumva ibyo ibyo ntibifata ikibanza kinini gusumba bijya by'uko muba mwegeranye muhuma- mu- muhumekanira ko cyangwa muri ko muravugana ugasanga uduce dutoyi tutaboneka tw'amate turabu- uraduhumetse cyangwa tugiye urumva ahanini na- naho umuntu ashobora kwandura kubera ibyo byo kuramukanya cyangwa gukora ku bindi bintu umuntu yakoze ko ibyo nyamukuru abantu banduriramo benshi banduri- banduzwa n'uko baba begeranye bagahumekeranira kuko imigera myinshi biri mu ibi bice duhumekeramo mugabo mugabo ni byiza ni byiza cyane ibi- ni byiza cyane ibi byo kugira isuku umuntu agakaraba ni ko nabyo nyine nk'uko byumvise n'aho atari byo umuntu yanduriramo bose birashoboka ko ko umuntu yandura aciye muri ubwo buryo
yego mabize ndatahuye cyane rwose ndatahuye kabisa birumvikana Mm. urakoze cyane jeremy ngaho muri afurika y'epfo
yego ni muri neza cyane twakura cyane rwose mwakoze ego turase na james ku yundi murongo wa telefone james ikaze ku ijwi rya amerika
kuri murakoze Eh, uhererehe nawe ga james
I- ndi bujumbura i bujumbura haravugwa make
bujumbura aka kanya n'amahoro nubwo haraye ibintu by'akajagari Ah, hari ibintu by'akajagari icuka kimeze gute uri hehe na neza na neza
Ah, neza na neza je ndi aho bita muri komine ntahangwa komine ntahangwa mu Mhm.
Yego, wumva ni muri centre ville Ah, mu- mu yahe quartier
quartier ngagara quartier ngagara Ah, hama icuka kimeze gute
aka kanya ubona gusa aba- abapolisi bariko barakizura mu ibarabara batembera nyine ibintu bisanzwe Mm.
no mu gitondo twafashe amabisi no mu gitondo twa- twafashe amabisi nta ki- nta kibazo twahura nacyo nta ngorane nta bisi bahagaze ngo basope cyangwa ikeka Mm.
twagenda kurya kurya kurya- kurya- kurya vyahora ibituro Ego.
by'amabisi ntibyari bikingiwe
Eh, ibi- ibituro vya- vy'amabisi haguma uruja n'uruza rw'abapolisi Mm.
ba- ba- nyene- nyene basi- eh, bakizura Mm.
Yego.
kubadusa mm, kubata kubadusamiye hirya nino batumvise nk'amakuru yacu yo mu gitondo reka twibutse yuko ah, haraye habaye ibitero vy'amagrenade ku ma- ku bituro bitandukanye vy'amabus ahatandukanye mu gisagara ca bujumbura co gituma tweko turabaza james ko vyifashe tugaruke rero mu vya covid ya cumi n'icenda akabazo kawe kwa, ka mu- kwa muganga arsene
Ah, akabazo kanje mfise Mhm.
mfise umubanyi wanje yarwaye korona virusi eh ayirwarana n'umugore mhm, wiwe mhm, bari bafise abana bonka mhm, umwana yonka umwe n'abato bato babiri mhm, Byara- byarashyitse u- abo bantu baragwaye kandi barakize mhm, Nti- ntibanduje u- abana ba- abana bato bato bagendera nabo ntibanduje na- na- n'abakozi bo mu nzu bayirwaye bonyene rero nsambaza amakenga rero ngaho oya tiko twakurikirana mu mu bihugu bya buraya mhm, basanga nk'inzu nka bose bugaye bapfuye nk'inzu yose ariko ino ugasanga mu nzu hashobora kuba hari umuntu umwe bigaca biherera aho nyene mhm.
nagire mbaze igi- ukuntu- ukuntu bigenda kugira ino i burundi iki- icyo mbona ngaha aye mu rugo harashobora kuba hari umuntu umwe wenyine abandi ntibagware biba byagenze gute murakoze katwandika dikarako Mm, ume ku murongo muganga kw'ishuri
Yego.
urakoze cyane urakoze cyane james ku kibazo ubajije urumva Mhm.
rimwe nahiko ndakubwira kugira umuntu ashobore kwandura umugera bis- birava kuri ku mugera uwo yatanguye kurwara ubwa mbere afise hamwe Yego.
n'ibindi n'ibindi umuntu rero akunda bikunda kugira hariho uduce mu mubiri uwo- aho hantu uwo Mm.
mugera wandurira eh, winjirira
Mm, Ha- hariho re- hariho rero abantu mene n'utwo duce aho umugera wandurirana badafise twinshi
mhm.
abo abo bantu rero uca usanga batandura batandura byoroshe co kimwe n'abandi rero yego rero nk'uko nk'u- nka- nk'abantu babiri ba- bo mu nzu bagwaye ugasanga nk'abakozi babo ntibagwaye ibyo ni ibintu bisanzwe rwose kuko si kenshi umukozi na sebuja cyangwa nyinabuja usanga begerana cyane hanyuma ivyerekeye abana nabo abana hariho ubushakashatsi bumwe buvuga yuko utwo duca umugera umugera winjiriramo kw'abana bata- badafite twinshi ugiye urabye co kimwe n'abakuze hanyuma ikindi Sawa.
naco gishobora gushika nuko abana kenshi baranagoye gupima kuko kajya kantu umuntu apima ashira mu kanwa no mu mazuru abana abana ntibagakunda cane ku buryo usanga niyo ugiye kubapimisha igipimo ushobora ku- usa- usanga wagifashe nabi ugasanga ntubito- Mm.
ntubitoye neza ni ni mwene ibyo Mm.
bintu usanga biba kenshi rero si ibintu si- ntibitangaje cane kandi ntibiba ngaha i burundi gusa ko usanga abantu hariho bamwe bandura by- ba- batandura by- byoroshe Mm, ni nino mu bihugu bya buraya wari kuravuga hariho hariho abantu usanga babana mu nzu umugore n'umugabo ugasanga ugasanga bararana mu gitanda kimwe mugabo hagwaye umwe aho naho ni bi- akenshi biba bivuye ku kutwo duce umugera usanga winjirira ko aba- hariho abantu ba- badafite badafite twinshi Mm.
umugera aho winjirira mm, mhm. Wa- akandi kabazo ego mhm, yego
na n'iryari umuntu neza yoshobora kumenya yuko agwaye i- ico kiza cya korona virusi mbega ha- hoba hariho abantu bashobora gukira bativuje imuntu ishuye murakoze mhm,
ibyo kumenya ko umuntu agwaye ni igihe wumvise ufite ibimenyetso hanyuma ukipimisha nk'uko nabivuze bijya bimenyetso bisa n'izindi ndwara zose ntuzoshobora gutandukanya Aho.
ko wagwaye ibicurane bisanzwe canke cyane n'iyo ugwaye malariya kumeneka umutwe uka- ugashuha eh, usanga eh, ari byinshi bisa igikuru rero n'igihe uza kubimenya ari uko wagize ibyo bime- ibimenyetso hanyuma uka- ukipimisha bakabitora I- aho niho umenya ko ko wayigwaye hanyuma ikindi naco kucereke kuvyerekeye ibyo gukira uwagwaye uyu mugera wa coronavirus Be- bo- bo- benshi benshi ntibakenera ntibakenera kuvugwa kuko imigera myinshi nta miti nta miti yo kuvura i- imigera ihari mu bisanzwe Ari- akenshi iyo bajya abantu ba- umuntu abavura kuba ari ugupfupaza ukavure ari ubushushu ukamuha umuti w'ubushuhe ari iki ino mu bihugu bya buraya niho umuntu arafite hariho imiti ishobora kugabanya kugabanya kw'iyo migera iguma yongerekana mu mubiri Ni- nayo Mm.
iyo ntayihari La- ibi- ibikenewe byinshi benshi bagwara ntiba- nta miti bakenera abakenera kuvurwa n'abahe ntibajya byanka ko bahema nabo nyene ikintu umuntu abaha a- ari ukeneye ogisijene amuha ogisijene ari ukeneye eh, kubera akajagari kaba kabaye mu mubiri gatewe gatewe n'uwo mugera ni byo umuntu aca agerageza guhagarika nayo ahandi nta muti wo kuvura mene imigera y'amavirusi ihari umuntu ahanini ni imi- ni imiti yo gupfupa haza nk'iyo umuntu ata- afise- ataha ibimenyetso byinshi byinshi aba afise mu bisanzwe nta muti aba akeneye nta muti aba akeneye umenetse umutwe baramuha umuti w'umutwe hanyuma ubushushe nawe akagabanya uwo mucanwa nico gituma benshi benshi benshi bara- nabakira badakene- badakeneye uwo muti
Yego.
yaba akandi kabazo Eh, akanyuma kugira twakire malaki nawe ku wundi murongo wa telefone james
yego murakoze Eh.
akandi kabazo nyine mbaze Mhm.
mu bihugu mu bihugu bya bya buraya Mm.
n'ibindi bihugu bitari bike bya afurika baremeye urucanco Mm.
bwo gucandaga icyo kiza cya covid bizinesi Mm.
ariko twebwe hano i burundi ah, babikirije ku mushinganzi w'amagara y'abantu baranse ko urwo rucanco rudashobora kwinjira aha mu gihugu cy'iwacu bakibwira abanyagihugu yuko rufise ingaruka nyinshi mu magara y'abantu mu gihe abanyagihugu bari barasaba yuko nabo bashobora kuba- kubakingira Mm.
bakazana urwo rucanco leta yavuga yuko ngo basa- mu byigwa byakozwe basanze rwo barufise ingaruka mbi ku magara y'abanya- y'abanyagihugu ati rero hako twakwegera nimureke tuzosenga imana ibyo mwumva none kandi ko tuzi hari abarundi batari bake ba mu bihugu bya buraya bazi ah, bikingije Mm.
ibi tubwiye yuko hari ingaruka mbi none byo- byoba biribonekeza neza yuko ziba zihari hama bakavuga yuko tukabona ku mafesi ku marezo sosiyo bavuga yuko ngo hariho n'uwundi mugera wa kovidi dizinefu nyine ngo uhari usa nkawo byoba ari byo M- murakoze n'akanyuma Mm. yego muganga Eh, urakoze ku bibazo byawe byerekeye kwemera incanco canke iyindi miti ibyo ni- igihugu kimwe kimwe kirigenga mugabo Mhm.
ku byerekeye igihugu c'iwacu jewe ibyo Mm.
ibyo umushikiranganji yashikirije naravyumvise yari yavuze Mhm.
ati turiko tubikurikiranira hafi turaba ivyigwa uko bigenda n'iki ibyo kuvuga yuko incanco batazemera rero siko navyumvise nayo ibyo ni ibintu bisanzwe ko umuntu agira ati reka dukurikirane ubushakashatsi arafi- hanyuma Mhm.
bakaraba inzego zi- zijejwe kuvyemera zikavye- zi- zikavyemeza jewe niko navyumvise numvise ijambo yashikiritse Eh, kuko Mm, eh, sine- sinumvise yuko avuga ko iby'incanco bitazoza mugabo urumva mw'uyu mwanya ndibaza yuko nabo nyene babikurikiranira hafi hamwe n'ababijejwe ivyo ni ibintu bisanzwe ku gihugu ko hagize ikintu gishasha yaba umuti canke ibintu bitegurwa ko umuntu yicara akavyiyumvira akaraba kuko nk'ibi vyo gukinga ingwara ni iki uraba uti inyungu zirimwo ndabya ndabye abagwayi mfise ndabye ndabye i- ibintu bibi iyi ndwara ishobora gutera ni nibyo bintu umuntu araba hanini hanyuma ati ndabye ubushakashatsi aho bugeze hanyuma umuntu agafata ingingo rero ko umuntu agira ati Mm.
reka mbangire ndabe ubushakashatsi aho buriko buragera ibyo ni ibintu bisanzwe cane ni ibintu bisanzwe cane mugabo nibaza yuko ubunye aho ubushakashatsi bugeze eh, biraboneka neza ko izi ncandago zirakora zirakinga biraboneka ko ibi ibihugu byikingiye eh, abagwayi ari bakeyi hanyuma nibaza yuko ibyo wonye umuntu at- um- umuntu ari bisanzwe ko umuntu azogenda arabikurikirana nawe nyene nibaza hariho ko afise abantu babijejwe mu bushikiranganji babikurikiranira hafi ibyo ni ibintu bisanzwe cane rero ko umuntu agira ati reka turabe aho ubushakashatsi bugeze ibyo birimwo mu bikorwa bya misi yose abantu bajejwe gufata ingingo bafata Eh, rero igikuru ni iki ibi bintu by'ubushakashatsi ku byerekeye korona virusi ni ibintu bihindagurika n'ingoga bisaba ko umuntu abikurikiranira hafi we- kandi ubu byokoroha abantu benshi bamaze gucandagwa umuntu arashobora kubona ati abacandazwe byagenze gute inyungu dushobora gukuramo ni iki?" ugasanga rero umuntu agiye ara- arakora ibikorwa atunganya mu gihugu cyangwa mu bushikiranganji akoreye kuri kuri ibyo bintu biba bihari hanyuma ikindi kibazo naco wari ubajije uti hariho ubwoko bundi bwa bw'umugera wa corona virus nigeze kucishura kare sinzi ko wari ku murongo Uyi- ibi by'uko iyi migera eh, bitwita mu kinofunofu amavirus ni ibintu bisanzwe bihindagurika n'iyishitsemo umuntu iragerageza kuguma iziracengacenga kugira ngo igumeho canke yoroherwe kwa kugwira ni ibintu bisanzwe rero uyu mugera urahindagurika co kimwe n'iyindi migera myinshi Ego. Mm.
hanyuma ni ni- ni nyinshi niyo naye ahandi umugera ni- ni wa wundi mugabo usanga uza urahindura isura kugira umenyere mu mubiri canke nk'uyo hashushe iyo hakanye ni ibisanzwe rero kugira uwo mugera uza urahindagurika Mhm. Ah, James urakoze cyane ugira umunsi mwiza
namwe murakoze mwabwa na jinsi z'ibigiro ego urakoze Um, Mal- malik ni malike canke malayika malika
malaki malaki umbabarire cane dusigaranye iminota mikenya ariko wihutisha akabazo kawe uherere he yego eh, mu rwanda okay duga ku ijambo ucagagura kugira ngo duhe akanya dogiteri kwadusezera
yego bitewe nyine n'umwanya muto reka ibibazo nari kubaza bigabanye reka mbaze ikibazo kimwe cyonyine ehe Eh, yadusobanuriye inkingo zihari uko zingana n'izi- zimaze kwemerwa na oms Mm.
ariko eh, hari amakuru amaze iminsi avugwa ko hari ibihugu bimwe bimwe byataye inkingo bitewe n'uko izo nkingo zataye igihe Mhm.
ariko izo nkingo nyinshi mu zagiye mu bihugu byagiye eh, byo- bibika izo nkingo ni inkingo za astrazeneca kandi urwo rukingo rwa astrazeneca rwagiye ruvugwaho byinshi Eh, baravuga yuko urwo ru- urwo rukingo rudashobora gu- guhuza na virusi iriya yihinduranyije kubera iki urwo rukingo rusa n'uruteye amakenga rwa astrazeneca ni iki yotubwira kuri urwo rukingo na cyane cyane ko urakoze rwo mu Mm.
rwanda urabona u rwanda ruriko rurakinga bashobora kutubwira tugiye gukinga Urakoze.
Bagiye gukinga, Yatumvise.
ugasanga Ah, astrazeneca turayazi ni Eh.
iki yotubwira ku bijyanye n'urwo rukingo rwa Mm.
astrazeneca bisa nk'aho umenga rurateye amakenga urakoze Ah, dr harsene mu majambo makenya muhumurize Yego, cane ura- u- murakoze ku kibazo ubwo rukingo rwa astrazeneca ico noruvuga ko nibyo hariho amakuru yaje ku vyerekeye em, i- ibin- ibintu vyabaye ku bantu ba- barukingiwe mugabo ico umuntu yashoboye kubona ni iki ni ibintu vy'amaraso abura canke bamwe ugasanga ah, amaraso ku gice kimwe yavuze ahandi aroroshe cane ku buryo baciye bava amaraso eh, bakagi- nayo ibyo onye umuntu agiye kubiraba ah, akaraba abamaze kuru- kuruterwa n'abo byashikiye usanga bishika ku muntu umwe umuntu umwe ku ku mu- ku bantu barenga umuriyoni n'igice baba bafashe urwo rukingo Mm.
nayo ugiye kuraba rero inyungu umuntu akuramwe mu kwikingira hamwe ni- ni- ni- n'aya ma- n'aya- n'ibi twita ingaruka mbi zago inyungu nizo nyinshi gusumba ego hanyuma ikindi naco kikiri mu matohoza aba bantu bagiri bagira ibi bibazo ha- hariho abibaza yuko n'igihe bogwara i- iyi biri- iyi virusi bo- uyu mugera bohava ba- bagira mene ivyo bibazo nyene kuko biva ku kuntu umubiri u- umubiri ureyagisa kwiyi naye ahandi ku vyerekeye gukingira burya bwoko bundi bw'irya migera yahindutse nibyo ku gipimo kimwe umuntu apimye u- ubu abasoda baragabanuka mugabo ibyo ntibisigura yuko wafashe urwo rukingo rwa astrazeneca ko uremba co kimwe n- n'uwutarufashe Mm.
rero urucandago urufata naho umugero uhindagurika inyungu urayigumana Mhm.
hanyuma ikindi naco uyu mugera uru rukingo rwa astrazeneca uru ruroroshe ruroroshe kubika uravye zirya ncandago zindi zihari kuko rwogo rurabikwa mwi mw'ifirigo isanzwe izindi Ego.
zikenerwa gukanyishwa mu muri konjerateri murakoze cane urakoze cane rwose ah, em, malayika ngaho mu rwanda ugira umunsi mwiza
yego namwe murakoze ego dr arsene nzobandora mudutunge akanya katubanye gake nimba umukuru w'igisata c'ikirundi n'ikinyarwanda etienne karekezi ariko aratwumva ngira ngo arumvise ko abatari bake bagifise inyota cane kuri bino bintu vya covid ya cumi n'icenda bazuraba uko bakora tubimusabe umwanya wo bino biganiro vya covid ya cumi n'icenda ugwizwe muganga arsene nzobandora twitse ko muri umuhinga mu vy'indwara zandukira no gucandaga musanzwe muri cegaca umukuru w'ibiro bijejwe gukinga indwara zandukira mu karere ka kalmar kari mu buseruko bushira uburengero bwa suwede mukanavurira ku bitaro bikuru vy'ako karere ka kalmar mu gisata citaho indwara zandukira mwakoze cane kuri kano kanya mwahaye ijwi ry'amerika
yego mwakoze namwe ego kuri mikoro mwari kumwe na joe diane nahazi dusaba imbabazi abakunzi b'ijwi rya amerika mwari benshi mwatwandikiye tutashoboye guhamagara nk'uko twabyemeye tuzogerageza tu